tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo biremeshejwe na jewe diana ninahazwe tukabihera ku makuru agezweho hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane tuyahere mu karere k'ibiyaga binini vya afurika abaroberi barateye imihana muri beni ni mu buraruko bushyira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bicayeho abantu hafi umunani bongera banyuruza abandi benshi mu mpera z'indwi irangiye abategetsi b'aho byabereye nibo babivuze ibitero vya mbere vyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu mu mihana y'udusagara twa mbingi na mapasana umukuru wa sosiyete sivile kinose katuwo yavuze ko muri utwo dusagara abantu bane bishwe barashwe amapikipiki umunani hamwe n'amazu atari make biraturirwa katuwo yavuze ko ikindi gitero cabaye co ku munsi w'imana c'abaroberi bo mu hari adf cyatewe hafi y'imihana y'imangazi kandi ko umuroberi umwe yishwe igihe abasirikare bariko barasubiza inyuma ivyo bitero yongeye ko abo baroberi baciye bungururiza mu mihana y'Imatekerambi na Mabuo aho igitigiri c'abafuye cashyitse kuri bane n'abatari bake baburiwe irengero nta makuru ava mu gisirikare aravyemeza ariko umukuru w'igisagara Oicha kihegereye yavuze ko atagukekeranya abo barwanyi bari muri ako karere muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika yemen ivuga ko abantu hafi batandatu bishwe na bombe yatezwe mu modokari mu gisagara ca adene kiri ku kivuko igisasu ceco ku munsi w'imana cari gitumbereye imodokari zarimwo izitwaye umushikiranganji w'uburimyi hamwe na guverineri w'intara ya adene abandi bantu indwi bariko bararengana barakomereka nta muhari n'umwe uracitirira aha ni hantu havugwa abapfuye mu mpera z'indwi ni mu burusiya impanuka y'indege mu bwoko bwa l amajana na cumi turbolete yarahitanye abantu cumi na batandatu ikomeretsa abandi indwi iyo ndege yakorotse igeze mu karere kitwa tatarstan ubushikiranganji bwo gutabarana muri ico gihugu bwatangaje aya makuru buvuga ko abantu mirongo ibiri na batatu aribo bari bari muri iyo ndege iraki yaratunganije amatora y'abashinga amateka ejo ku munsi w'imana amatora atunganijwe umwaka umwe imbere y'ikiringo co mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri cari caratekanijwe umukuru wa komisiyo y'amatora jalil adnam yavuze ko abitabiriye ayo matora barenze gato mirongo itatu ku ijana n'amatora yabaye mu gihe umutekano wari ucungerewe bikomeye muri ico gihugu aho umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wagabye ibitero bitari bike vy'ubwiyahuzi muri uyu mwaka
washington ijwi rya amerika abategetsi muri emira z'abarabu zunze ubumwe barafashe igice c'itoni y'ibiyayuramutwe vyo mu bwoko bwa kokayine bifise agaciro k'imiliyoni ijana na mirongo itandatu na zitandatu z'amadolari bibaye ibiyayuramutwe bifatiwe icyarimwe ku bwinshi muri ico gihugu co mu kigobe c'abarabu ukeka kuba yari inyuma y'ivyo biyayuramutwe abiherekeje avuga ko yamuka mu karere ko mu seruko bwo hagati kandi yarafashwe mu mupira w'amaguru ku mugabane wa buraya ubufaransa nibwo bwaraye butahukanye intsinzi mu rukino rw'ihiganwa rya uefa champions league rihuza ibihugu bikomeye ku mugabane wa buraya mu gutsinda esipanye bibiri kuri kimwe imirane mu butaliyano igitsindo ca kabiri catumye ubufaransa butahukana intsinzi cinjijwe na kilian mbape hasigaye iminota cumi ngo urukino rurangire iyi ntsinzi y'ubufaransa ibugabanirije umubabaro bwari bumaranye umwaka kuva igihe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bukuriwe muri iryo higanwa mu ntango yaryo mu gutsindwa n'ubuswise
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza nongere ndashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu gice ca kabiri cano makuru mugiye gushikirizwa na joe diane nirinahazwe ikigo citwa viginum cashizweho mu ntumbero yo kurwanya ko hoba igihugu na kimwe co kwivanga amatora y'ubufaransa kibicishije ku mbuga ngurukanabumenyi kizotangura imirimo yaco vuba hari abasanga inguvu zo gukumira ingaruka ziterwa n'ikoreshwa ribi ry'ikoranabuhanga zari zikwiye gukazwa mu bikorwa bikumira amajambo akomeretsanya rimwe na rimwe azicako agatera agahinda abayumva byambaye ukanakuye mu burwayi umuntu yanyereje pasi nkandaho ngwa mu kiganiro n'umugabo yarema ibitutsi biteye ubwoba ako kanya ihagaze nari no mu ishuri nahise nikubita ngira shoke mpita amatwi ubu ngubu narwaye amatwi uyu ni umwanditsi umunyamudeli akaba n'umunyavyese dadido maximo mwiciramitari dadido maximo hambavu y'ivyo vyose n'umuhinga mu vyo gutanga amakuru akaba ari no mu bakoresha cane imbuga ngurukanabumenyi zirimo instagram na facebook iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika ikigo citwa viginum cashizeho mu ntumbero yo kurwanya ko hoba igihugu na kimwe co kwivanga mu matora y'ubufaransa kibicishije ku mbuga ngurukanabumenyi kizotangura imirimo yaco kuwa gatanu w'ino ndwi impande zitandukanye zirimwo abahoze bakorera amasosiyete yatanguje imbuga ngurukanabumenyi zirimwo nka facebook bakomeje kumvikana banebagura imikorere y'izo mbuga mu kuzagiriza ko zishira imbere imbere inyungu zayo zikibagiza ineza z'abazikurikirana mu kiganiro nagiranye n'umwanditsi umunyamudeli akaba n'umunyabyese dadido maximo mwiciramitari aba muri danemark namubajije ico yibaza ku kigo viginum no ku mbuga ngurukanabumenyi mu bakiri bato muri rusange dadido maximo asanzwe ari n'umuhinga mu vyo guhanahana amakuru atangura agaruka ku nsiguro aha ihungabana ryaranze abatari bake mu ndwi iheze aho facebook instagram na whatsapp vyamaze amasaha agera kuri atandatu vyahagaze gukora byagaragaye ko abantu benshi bamaze kuba imbata yo gukoresha izi mbuga abantu benshi bahuriraho nka facebook ariko icyo nanone byanshimishije ku giti cyanjye ni uko byatumye abantu bahita babona ko wa mugani hari ubundi buryo bwabuzeho kera bwabuzaga abantu bwamaze kugenda bivuga ngo ubuzima bubuza abantu ibibuza abantu bindi akenshi twarabitaye kuko twamaze kujya nyine muri muri ino si nshyashya aho usanga nyine abantu bakoresha izi mbuga abantu bahuriraho cyabaye igihe cyiza rero cyo kwitekerezaho no gutekereza ni ubuhe buryo dushobora kubana no kongera no kuba twavugana tukaba ari imbata ya facebook cyangwa se ya zino mbuga muri make twabaye imbata kuko ni uburyo bworoshye kubona amakuru wenda ko akisesi ku bintu byose bishoboka mu gihe gitoya cyane cyihuse aho kugira ngo ujye kugura ikinyamakuru runaka cyangwa ujye gusura urugo rwa mugenzi wawe mwicare muganire ubufaransa guhera ku igenekezo rya cumi na gatanu buzotangura gukoresha ikigo ciswe viginum ico kigo kizoraba cane ingene ata gihugu na kimwe co kwivanga mu matora y'ubufaransa biciye ku mbuga ngurukanabumenyi zayo urazi ko nk'amerika yamye yagiza uburusiya ko bwabikoze hari ibihugu bitandukanye bwati harabu kwivanga mu matora biciye ku mbuga ngurukanabumenyi no mu budagi vyaravuzwe ku bwawe igikorwa c'amaleta co bicahe kugira ngo izo mbuga ngurukanabumenyi zibonekwemo umutekano usesuye haba mu byo kwivanga mu bya politike haba mu byo kudatwara akaranga k'ibihugu kanaka uruhara rw'amaleta n'urwahe hama uruhara rw'abakoresha izo mbuga rukaba urwahe mu kurwanya uku kwibasirwa mu buryo kanaka canke buriya murakoze cyane ko ni ikibazo cyiza cyane cyane kuko ndi mu bantu wagize uburakari n'agahinda gakomeye njya kuri twitter niyambaza inzego zose zishoboka kugira ngo bashake uburyo bahagarika abantu cyangwa se barinda ubuzima kamere bw'umuntu aho bwangizwa cyangwa se umuntu ashobora kwibasirwa binyuze muri muri social media ntabwo ntinya kwivuga ni ibintu byambayeho birantwikira niko nabyita biransenyera bintera n'uburwayi bitewe n'iki guhora umuntu atukwa guhora umuntu atotezwa ukabura amajyo noneho n'abandi bakaza bagafana ku kibazo umbajije rero ndakubwira abantu ko ururimi ni nk'inkota kandi ururimi ni nk'ubuki bivuga ngo ururimi rushobora guhuza abantu mu byiza rushobora no kwicira abantu inyandiko rero nazo inyandiko twandika amakuru duhererekanya ashobora ku- kubangamira ubu- ubusugire n'umutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu binyuze ku ijambo positerisi ifoto biriya byitwa byose twakwita media propaganda binyuze muri mu- kuri zona za facebook bivuga ngo umuntu ashobora gukoresha uh, zino mbuga mu kugira nabi abantu mu kugira nabi igihugu mu kugira nabi inzego za leta ni ibintu bigaragara cyane ndumva rero ni igitekerezo cyiza cyane kuko amatora ni ubu- ni uburenganzira bw'umuturage Mu- mu mu bihe nk'ibi ngibi izi mbuga zakwiye ahubwo guhuza abantu no kubaha uburenganzira bwabo nta muntu ugiye kujya hariya ngo akoreshe puratifomu ye mu kwangisha abandi mu kubiba inzangano mu kurwanisha aba- abaturage ndumva rero ni igitekerezo cyiza cyane leta y'ubufaransa niba yitegereza kubikora gutyo kuko hari abandi bantu ku bw'inyungu zabo bavuga bati, bifuza gushyiraho umutegetsi uyu n'uyu n'uyu kugira ngo inyungu zabo zaba ari nziza cyangwa ari mbi zikomeze ziku- kubungabungwa Mm. hanyuma dadido maximo uh, wewe uri umwe mu bantu bakoresha imbuga ngurukanabumenyi dukunze kubona kuri instagram bari mu byo bita live mu ndwi iheze umwe mu bakozi ba facebook yabwiye uh, inama nkenguzamateka ya amerika ariko irakora amatohoza kuri kino kibazo c'ukungene imikorere y'imbuga nka facebook imeze ko urwaruka ru- kubera gukoresha izo mbuga ngurukanabumenyi ingene biyumva ko bafise agaciro mu kibano bafise agaciro bivuye ku mubiri wabo bivuye ku kungene basa vyagabanutse cane kubera u- gukoreshwa kw'izo mbuga ngurukanabumenyi dadido maximo akagohe wovunira abakiri bato bakoresha izo mbuga ukunze gukoresha cane n'akahe abantu bagomba kumenya ko cyane cyane urubyiruko abakiri bato kuko zino mbuga hariho ibintu byiza ariko hariho n'ibintu bibi niba uhisemo kujya kureba ibibi menya ko byanze bikunze bizakugiraho ingaruka nuhitamo ibintu byiza byange byanze bikunze bizakubaka kuko hari abantu bafite imitima mibi ibiba ibibi izo rero mbuga za izo za instagram ni- ni- n'izindi byo rwose umwana ashobora gu- gu- gu- gukandaho agira ngo arebe kuko ari live agasanga live yahuriyeho ba bantu bitwa ngo hari imvugo z'ubu ngo zajeho ngo ni ugutwika igihe byambayeho byambayeho kandi nakuyemo uburwayi umuntu yanyereje tag nkandaho ngwa mu kiganiro n'umugabo ntashaka kuvuga kugira ngo ntamuha publicité yarema ibitutsi biteye ubwoba biteye ubwoba bimwe bikomeye ako kanya ihagaze nari no mu ishuri nahise nikubita hasi mpore mpore sinya kubivuga uko sinya kubivuga n'ibintu byambayeho ngira shoke mpita mpfa amatwi ubu ngubu narwaye amatwi bivuga ngo rero izi mbuga dukoresha dushobora gukuramo ubumuga bitewe n'ijambo bumviye bitewe n'ijambo ribi hashobora no kubaho n'ikintu cyitwa nakwita insitirasiyo arahene bitewe n'ibyo muramo kuvuga izi mbuga rero ku rubyiruko bagomba kumenya amahitamo ukamenya se ukuntu uwo muntu ugiye gukana gukurikira iki kiganiro cye ni muntu ki aravuga iki arigisha iki ese arahuza abantu ese ntarimo gukoresha izo mbuga mu, mu gutwika bimwe byitwa ngo bigezweho ukuntu abantu ba- barimo kurwanira ngo aba followers ababakurikira nakoze itangazamakuru twakoze itangazamakuru nta tangazamakuru riryanisha abantu ego nuko rero dadido maximo mwicira mitari tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika twibutsa yuko dadido maximo hambavu yo kuba umunyamudeli uri umwanditsi uri umuhanzi ukaba warigeze no gukora itangazamakuru ngiro ranaribandanya kuko ibiganiro ucisha ku mbuga ngurukanabumenyi zawe zitandukanye nabyo ni ibiganiro bija mu- mu- mu mu ciciro ciciro twokwita ibiganiro bica ku maradiyo wakoze kuri kano kanya uhaye ijwi rya amerika dadi mwakoze kuntumira imana bari mugisha ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'umutekano muri repubulika ya demokarasi ya kongo kivugwamwo irekurwa ry'abakozi batatu b'ishirahamwe ryitwa international medical abo bakozi muribuka ko bari banyurujwe n'abitwaje ibirwanisho kuwa kabiri w'indwi twaraye dusozereye abakozi bari banyururijwe muri teritwari ya fizi iri mu ntara ya kivu y'epfo ibindi kuri no nkuru tubibaza umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika ari muri uvira vedaste ngabo amakuru y'irekugwa ry'aba bakozi ba international medical corps bari bafatiwe hagati ya marindi na fizi centre ahitwa kakela atangazwa n'umuyobozi wa sosiyete sivile muri baraka bwana etunda maisha albert uyu muyobozi wa sosiyete sivile ahamya yuko abo bakozi bari bamaze igihe kigera ku minsi ine barashimuswe barekuwe ejo ariko uburyo barekuwemo nimba baratanze amafaranga cyangwa batarayatanze ntabyo baramenya ku ruhande rw'umuyobozi wa teritwari ya fizi bwana mutupila kawaya eme yatubwiye yuko irekugwa ry'aba bakozi adashobora kurihakana cyangwa se ngo aryemeze kuko nta makuru international medical call yari yamuha ahubwo yadusabye yuko twabaza ayo makuru iryo shyirahamwe gusa ntitwagize amahirwe yo kuvugisha imiryango y'abo bakozi kuko telefone zabo ntizanyuragamo twagerageje kuvugisha international medical call bijyanye n'irekugwa ry'abakozi baryo ntibyadukundira ariko bamwe mu bakozi bakorera andi mashyirahamwe akorera mu mujyi wa baraka batashimye yuko uvuga amazina y'amashyirahamwe bakorera nabo bemeza yuko abo bakozi barekuwe ariko batazi uburyo barekuwemo aba bakozi b'ishyirahamwe rya international medical call bari bashimuswe tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwo bari bavuye baraka bajyanye imiti ku bigo nderabuzima bya rumanya kanguri n'abara bose ko ari batatu ni abakongomani ubusanzwe amashyirahamwe akorera muri utu turere abakozi babo bashimuswe ntakunze kuvuga ikiguzi aba yatanze kugira ngo barekugwe mwumenya yuko atari muri fizi honyine hagenda hagaragara ibikorwa byo gushimuta abantu ahubwo no muri teritwari ya Uvira uyu muco wo gushimuta abantu wafashe intera ikomeye kuko hari aho babura aho bashimuta bagashimuta n'inka nyuma bene zo bakaza gutanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi bitatu by'amadolari kugira ngo bazibasubize amakuru atangwa n'igisirikare agenda yerekana yuko umugwi wa mayimayi n'inyeshyamba z'abarundi bakunze gushimuta abantu n'amatungo mu kibaya cya rusizi naho abakozi bakorera amashyirahamwe atandukanye muri fizi bashimutwa n'udutsiko tw'abantu baba bitwaje imbunda vedasi ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'epfo mu gihugu cy'u rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe ubuzima harabisi mu mfunyapfunyo bwerekana ko ikibazo cy'abafite indwara zo mu mutwe gihangayikishije abatari bake ikigo harabisi cyemeza ko umwana umwe mu bana cumi bafise hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani aba afise ikibazo cyo mu mutwe ejo hahimbazwa umunsi wahariwe guteza imbere amagara yo mu mutwe abigeze kuba bafise izo ndwara bavuganye n'ijwi rya amerika basiguye ko batoroheye koherezwa mu kibano reka mugenzi wacu asumta kabuyi ari kigali mu rwanda atubwira ibindi
ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc bwibanze ku bantu bari hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu bugaragaza ko umuntu umwe kuri batanu afite ikibazo cyo mu mutwe dr ivona kayiteshonga umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri rbc asaba abanyarwanda gutinyuka kwisuzumisha indwara zo mu mutwe kuko ari indwara nk'izindi ntabwo biteye ipfunwe kuboneka kwa muganga wagiye kureba inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe kuko ni indwara nk'izindi iyo mu mutwe hatameze neza numva ko nta n'ikindi kintu wavuga ko kimeze neza muri wowe ntabwo wagira imbaraga zo gukora udatekereza nubwo mu buvuzi iyi ndwara ifatwa nk'izindi abagize ibyago byo kurwara mu mutwe bagaragaza akaga bahuye nako nibyo umugabo twise karinda kuko adashaka gutangaza umwirondoro we yumvikanisha indwara y'umutwe iterwa n'ibintu byinshi imbaraga zo kurwana n'ibibazo zikaba nkeya ugatangira nyine uva mu rugo ugenda imyambarire isuku nkeya n'ibindi kugera aho nyine ugenda ukajya mu muhanda ibyo byose byagiye bimbaho abantu bakakwita ikigoryi bakakwita icyo bashaka ngewe nagiye kugira icyifuzo cyo kuvuga ngo ngewe abantu ntabwo ari beza reka nigire muri nyungwe njye kwibanira n'inyamaswa wamfasha akanjyana indera niho yankuye uyu mugabo ugeze mu kigero cy'imyaka mirongo itanu agaragaza ko niyo wivuje ugakira iyi ndwara akatuka kugumaho ngenda maze kwirukanwa ahantu harindwi kuko ngo ndi umuntu wafataga imiti y'indera saba akazi najya muri banki hashira ukwezi kumwe umuntu akazana inkuru kwa jera jera ati eh warasaze nti ntabwo nasaze ahubwo mfata imiti meze neza toya amafaranga ngita azayatwika ubwo nkaba nasohotse najya kwigisha diregiteri yamenya ko ndi umuntu ufata imiti y'indera akambaza nkamwemerera kuko si ikintu cyo guhakana amara kumwemerera akavuga ati nibyo koko urabyemerera ntabwo ndwaye ahubwo mfata imiti nk'uko n'undi wese yafata umuti wa diyabete kandi akaba ari umuntu ukora akazi atoya ati mvira mu kigo kuko ikigo cyanjye kizabura iki abanyeshuri bimaze kuba inshuro zirindwi rero njyewe nibwo nafashe umwanzuro navuga nti ikintu gikwiye gukorwa bwana karinda izina twamuhaye yasobanuye ko amaze kwirukana inshuro nyinshi mu kazi yafashe umwanzuro wo kureba uko yakwihuza na bagenzi be bagashinga ishyirahamwe ribahuza karinda avuga ko ubu bamaze kugira abanyamuryango bakabakaba ibihumbi bine ariko kugeza ubu bakibabazwa n'uko usanga umuryango nyarwanda utaraha agaciro abarwayi bo mu mutwe ubundi dufite ikibazo ngo umuntu uri mu mwobo uri mu mwobo uri kurya imiserebanya n'udukoko dutambuka muri iki gihugu nta muntu responsable nicyo kibazo dufite njye birambabaza nta bije ngira ya leta nta modoka mfite nta karibira nta n'umushahara ngira uva muri guverinoma ariko nkumva amwe yarampamagaye ngo hano hari umuntu wawe ngo ngwino ngo umurebe abantu baragenda bajya hariya batiririmba ntaririmba bamuhereza igiceri yongere umwana atambura bwambura undi ati ambara nta muntu uraza avuga ati musigaho turasaba rero inzego zibanze cyane cyane guturuka mu murenge nk'uko higishwa ngo kuboneza urubyaro nk'uko higishwa ngo akarima k'igikoni ibyo biganiro bibeho habeho mobilizasiyo abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bagaragaza aho kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho buri wese akwiye kubigira ibye ugomba kumwitaho ni wowe wamubonye ni jyewe iyo ageze ku muhanda aba atangiye guhohoterwa kuko mu muhanda hari ibibi byinshi cyane cyane iyo umuntu arwaye atameze neza urubarwa buri wese rurakenewe kugira ngo umuntu atazagezaho kujya mu muhanda kugeza ubu mu rwanda indwara zo mu mutwe zihiganje ziranyuranye ariko abashakashatsi bagaragaje ko iziboneka cyane harimo agahinda gakabije kihariye cumi na rimwe n'ibice icyenda ku ijana iyo umuhangayiko yihariye umunani n'ibice bitandatu ku ijana ihungabana riterwa n'ibihe bikomeye umuntu yanyuzemo ryihariye gatatu n'ibice bitandatu ku ijana indwara yo kunanirwa kwifata ku ngeso runaka yihariye gatatu n'ibice bitandatu ku ijana n'igicuri gifite kabiri n'ibice icyenda ku ijana dr kayite shongo uyobora ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri rbc avuga ko ikindi giteye impungenge ndetse gikeneye ingamba zihariye ari uko mu rwanda umwana umwe mu bana icumi b'ingimbi n'abangavu bafite hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani aba afite ikibazo cyo mu mutwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
agezeho mu gisata ca sport yahereye mu Burundi aho imirwi ya basketball Kern Dinamo urunani na New Star ariyo izokina igice ca kabiri gishira ica nyuma mu nkino zo kwibuka abiguze Uburundi muri bo barimo Rwagasore Louis na Melchior Ndadaye mu mupira w'amaguru naho ku munsi ugira uwindwi w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru imirwi ibiri yonyene niyo yarayironse intsinzi ibi vyose tubibaza mgenzi wacu Desire Hatungimana uwo munsi w'indwi w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi wabonetse harimwo ibitsindo bitandatu mu nkino umunani bikaba ari ivyo bitsindo bike bibonetse kuva iryo higanwa ritangura imigwi itanu yanganije ubusa ku bundi iyo nayo ni Lekoko na Flambeau de l'Est Atletico New Oil na Rukinzo Top Junior na Bumamuru Olympic Star na Buja City be na Vitaro na Burundi Sport Dynamique urwo rukino rwa Burundi Sport Dynamique na Vitaro rukaba rwari rurindiriwe n'abantu benshi inyuma yo kunganya umumenyereza wa Vitaro Mayiro Nzeyimana yamenyesheje ko yarushijwe akaba ashimira Imana kubona atahanye inota rimwe urukino je ku bwanjye novuga yuko Dynamique yakinye kuturusha cyane nshobora kuba hafi 70% gusa sinovuga yuko nanye insinzi twabuze cyangwa dinamike yabuze gusa twese tuvuge yuko dushimira imana kuko ni inota dukeneye kurironka aho gutakaza hofu mungane na Jumayine niyo nkuru amenyereza Burundi Sport Dynamique arashima kubona batatakaje urwo rukino jenda byakiriye neza kuko Vitaro ni umugwi mukuru ni umugwi ukomeye muri iki gihugu hama ufise n'abakinyi babizi ufise n'umukoca abizi kuri jewe aba bahungu banje jenda bakeje kuronka inota rimwe kuko muri iyi shampiyona urose inota rimwe uba wakoze uwo mumenyereza wa burundi sport dinamike aratubwira intumbero uwo mugwi wihaye uno mwaka n'icyo asaba abakunzi bawo kugira bazoyishikeko jewe ubu unye turacarondera amanota kugira ngo ntidukoroke nico turimwo muri iyi shampiyona kuko shampiyona iragoye hariho n'ibihe bihinduka ukinjira mu bihe bibi kumbe ubu unye dukiri mu bihe vyiza ifuko turondera amanota kugira ngo mu nyuma ntitugende muri ruje hariya ico nobabwira abakunzi ba dinamike ca mbere ni uko bofasha umugwi wabo bakawukunda bagashigikira aba bahungu aba bana dufise nico ca mbere nobabwira hama niba barondere ko ibintu vyinshi bakabaha amajambo menshi abana ahubwo babahe kuraje yo gukora kugira ngo turabe match zikurikira ico bazokora ico bazovamwo mu zindi nkino zabaye royal yanganije na aigle noir igisindo kimwe ku kindi nayo imigwi yashoboye kuronka intsinzi ni musongati y'igitega yirahiye message ngozi mu kuyitsinda ku bitsindo bibiri ku busa eka na flambo du centre yaho nyene igitega ikaba yatsinze kayanza united ibitsindo bibiri nyene ku busa mu mamuru iracari mu kibanza ca mbere muri basketball naho mu nkino z'amajonjora zo kwibuka biguze uburundi merikio ndadaye na louis rwagasore kuri uno w'imana urunani rwatsinze mesaje ngozi ku manota mirongo ine n'icenda kuri mirongo itatu na rimwe remesha itsinda rezipo ku manota mirongo ine n'umunani kuri mirongo ine kern itsinda brothers ku manota mirongo irindwi n'icenda kuri mirongo itanu n'indwi nayo dinamo ikaba yatsinze egre noir ku manota mirongo umunani n'atatu kuri mirongo irindwi na rimwe mu mpera y'ino ndwi dutanguye niho hazoba inkino z'igice cya kabiri gishira icya nyuma bitekanijwe ko new star ikina n'urunani dinamo nayo igatana mu mitwe na kern muri volleyball naho umugwi w'igipolisi rukinzo uri mu gihugu cya tanzania aho witabiriye inkino zitiriwe julius nyerere izo nkino zitabiriwe n'imigwi cumi n'itatu iri mu matsinda abiri rukinzo waserukiye uburundi ukaba uri mu itsinda rya mbere ntwari tresor kizigenza w'uwo mugwi amenyesha ko izo nkino zizobafasha cyane kwitegurira bihagije ihiganwa ry'igihugu cyose mu mwaka uheze ryatwawe n'umugwi wa amikar ubatsinze mu rukino rwa nyuma desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana akoregwe mu ngata na jean claude munyandinda hagiye kutubwira agezeho mu gisata ca siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru amakipe abiri agomba kuzamuka mu cyiciro cya mbere avuye mu cya kabiri ari hafi kumenyekana ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza kuri stade ya bugesera ikipe ya heroes fc yatsindiwe na gicumbi fc igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na bertin dusange umusatirizi ugendana igitego mu rukweto icyizere ni cyose ku ruhande rwa gicumbi fc cyo kugaruka mu cyiciro cya mbere dore ko na perezida w'ikipe john uraye neza abishimangira avuga ko imyiteguro yo gusezerera heroes fc yatangiye hakiri kare heroes ni ekipe tuziranye kuko twabanye muri diviziyo ya mbere turamanukana so ni maci izaba ikomeye ni maci izaba ikomeye ariko tugiye gutegura dutegura abakinnyi tubahe morale twese turakomeza dufatanye dusenyere umugozi umwe mu wundi mukino wabereye kuri stade huye i butare amagaju yanganyije na etoile de leste igitego kimwe kuri kimwe ibintu biracyari insobe hagati y'aya makipe yombi ku buryo umukino wo kwishyura uzaba ari amacuma acanye ku ruhande rumwe ikipe ya etoile de leste irashaka gukabya inzozi ya rose imyaka na nyakaka zo kuzamuka mu cyiciro cya mbere kugira ngo izajye isusurutsa abaturage bo mu gisaka na buganza cyane cyane ko iki kibungo mu karere ka ngoma hamaze kubakwa stade nshya umutoza wa etoile de leste kamarade banamwana yafatanye kuyizamura mu cyiciro cya mbere yagera kuri iyi ntego agahabwa igihembo cye agahita asezera yerekeza mu ikipe ya tenseri fc mu cyiciro cya mbere aho yahawe akazi nk'umutoza wungirije ku rundi ruhande amagaju fc y'akarere ka nyamagabe izashirwa ari uko igarutse mu cyiciro cya mbere iheruka mu myaka ibiri ishize umutoza wayo sureyimani nibizi afite umugambi wo kugarura abafana kuri stade y'inyagisenyi dore ko iyo amagaju yakinnye usanga abanyabufundu baserukanye n'iyo nka baturutse imihanda yose yo mu nce z'ahahoze hitwa ku gikongoro nka za kitabi gasarenda cyanika remera kwitaba ku gasaka mu dusego n'ahandi imikino yo kwishyura muri demifinali yo mu cyiciro cya kabiri izaba ejo kuwa kabiri guhera saa munani gicumbi fc izakira heroes fc gicumbi naho etoile de leste ikazahura n'amagaju fc kuri stade y'ingoma tukina umupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda yaraye yongeye gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya uganda igitego kimwe ku busa umukino wabereye kuri stade st mary mu mujyi wa kampala ni umukino w'umunsi wa kane mu itsinda rya gatanu mu rugendo rwo guhatanira amatike yo kuzahagararira afurika mu gikombe cy'isi kizabera muri katari umwaka utaha mu wundi mukino wo muri iri tsinda ikipe y'igihugu ya mari yarayitsinze kenya igitego kimwe ku busa i nairobi nyuma y'umunsi wa kane mari niza ku isonga ikagira amanota icumi ku mwanya wa kabiri hakaza uganda ifite amanota umunani kenya ni iya gatatu ifite amanota abiri u rwanda rukaza ku mwanya wa kane nawo wa nyuma n'inota rimwe nubwo umutoza w'amavubi y'u rwanda vincent mashami arimo kugaragaza umusaruro nyene ngo nta gahunda afite yo gusezera ku kazi ke ntabwo bimeze neza nibyo ariko ku ruhare rwanjye ku giti cyanjye nta kintu kimwe nishimye kuko abakinnyi dufite nibo duhamagara abakinnyi dufite nibo dukoresha iby'ikibuga utegura ibyawe ariko n'abandi babategura ibyabo gusa icyo navuga cyo turatsinzwe turababaye ariko icyo nakubwira kindi ntabwo mfite ubwoba na butoya bwo kuba wenda nava mu kazi ariko kwegura byo sinzi impamvu nakwegura kuko ntabwo biri mu masezerano yanjye olivier nizeyimana perezida mushya w'ishyirahamwe ferwafa arasaba abanyarwanda kwihanganira uku gutsindwa kwa hato na hato kw'ikipe y'igihugu akavuga ko hamwe no gusenga yizeye ko ibintu bizagira aho bikagenda neza abanyarwanda turabasaba sapoti turabasaba kudushyigikira mu bitekerezo kudutera ingabo mu bitugu mubonye ko tunasenze buri kanya tuba dusenga dusaba n'imana turabasaba sapoti bakaduha icyizere tukagerageza guhatana twaratsinzwe yego ntabwo tubyishimiye umuntu yanabasaba n'imbabazi ntabwo u rwanda ari urwo gutsindwa ariko twaratsinzwe byarabaye ariko biragaragara ko ikipe y'igihugu y'u rwanda ihari kandi igerageza guhatana nubwo twatsinzwe sinifuza ko dukomeza gutsindwa ariko nibura ibintu bigera n'aho bihera turifuza kugana imbere turagira ngo u rwanda rusigaranye imikino ibiri iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa cumi na kumwe muri iyi mikino izaba ari iyo kurangiza umuhango umwe uzahuza u rwanda na mari i kigali undi uhuza u rwanda na kenya i nairobi yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo byari biremeshejwe na jewe diane nini nahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryabyo muri bo harimwo fatuma rimasi karara ahanje turaza kongera mu biganiro bindi tugiye kubatunganiriza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.